ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi mwabonye ritandukana ni thomas kamirindi ubasuhuza ikaze kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika amakuru yo hirya no hino ku isi ni aroyizi bigirimana
urakoze thomas ndamutse n'abaduteze amatwi muri aka kanya turahera mu yavugwa muri sudani abagabo bitwaje ibigwanisho bataramenyekana barasahuye inzu y'ububiko bw'ibifungurwa bya pamu ejo ku munsi wa gatatu ubwo bubiko bwarimwo hafi amatoni igihumbi n'amajana icenda y'ibifungurwa byari bigenewe abanyagihugu mu ntara ya darfur nk'uko abategetsi babivuze ejo ku munsi wa gatatu abanyagihugu bi el fasha ni ku mugwa mukuru wa leta ya darfur y'uburaruko bavuze ko bumvise ibikoho binini binini bisamirana hafi y'ubwo bubiko mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri ishiri wa gatatu itorokanzo ry'amakuru rya leta ya sudani suna ryavuze ko abategetsi baciye bategeka abanyagihugu kudatembera mu ijoro umutegetsi wa pamu yavuze ko iryo shyirahamwe ririko rirasuzuma neza ivyibwe byangana n'itoni igihumbi n'amajana icenda z'ibifungurwa byari bigenewe bantaho nikora muri darfur umuhuzabikorwa wa pamu muri sudani Kardiata Londiyayi yavuze ko umuntu umwe kuri batatu muri Sudani akeneye imfashanyo ku buryo ibikorwa bigayitse nk'ibi byabaye bitari bikwiye nawe buramatari wa Darfur Mini Minawi yavuze ko abakoze ubwo busuma bazobihanirwa imbere y'ubutungane ku mugabane wa buraya abimukira barenga amajana atanu ejo ku gatatu baratanguye kuva mu bwato bwari bubatwaye kugira bapimwe amagara yabo mu izinga rya sisire mu butaliyano inyuma yo kumara indwi zibiri mu ibahari aya makuru yavuzwe n'ishyirahamwe ry'abagiraneza hamwe n'ibimenyeshamakuru mu butaliyano umushikiranganji w'intwaro mu gihugu w'ubutaliyano ku munsi wa kabiri yaremerewe ubwo bwato bwarimwo abimukira amajana atanu na mirongo itanu n'umunani kugerera ku kivuko ca augusta nk'uko byavuzwe n'ishyirahamwe ry'abaganga batagira imbibe msf abaforoma ejo ku gatatu niho batangura gupima abo bimukira covid cumi n'icyenda batatu muri bo batwarwa mu bitaro nayo igisata cawe nicita ku mpunzi hcr kigeranya ko abimukira ibihumbi ijana na cumi na bine n'amajana atanu na mirongo inani na bane aribo bashyitse mu butaliyano mu bugiriki muri esipanye ishipure ni marta baciye mu mazi uyu mwaka ikavuga hasere ko abafiriye muri ayo mazi bo bashika ku gihumbi amajana umunani na mirongo itatu n'icyenda muri uyu mwaka nyene hano muri leta z'ubumwe za amerika amerika ejo kuwa gatatu yaragenye intumwa izoja guharanira agateka k'abakenyezi muri afghanistani iyi ntumwa igenwe mu gihe abatalibani bahagurutse n'inkomezi nyinshi mu gucinyiza abakenyezi muri icyo gihugu rina amiri ni umunyafghanistani avuka ni umunyafghanistani afite ubwenegihugu bwa amerika kandi n'umuhinga mu guhuza abantu yarigeze no gukora mu bushikiranganji bwa amerika bujejwe imigenderanire n'amakungu ku butegetsi bwa perezida obama umushikiranganji w'imigenderanire antony blinken yavuze ko uwo mukenyezi azoba ari intumwa idasanzwe ku bakenyezi abakobwa hamwe no ku gateka ka muntu muri afghanistan naho abatalibani bavuga ko biyemeje guhindura ingendo inyuma yo gushikira ubutegetsi mu kwezi k'umunani abakenyezi batari bake barabujijwe gusubira mu buzi nayo abakobwa barabuzwa kubandanya amashuri yisumbuye ku munsi w'imana ho bavuze ko abakenyezi batemerewe kugira urugendo rurerure batari kumwe n'umuntu w'igitsina gabo akanama k'ishyirahamwe mpuzamakungu oni kajejwe amahoro n'umutekano ku isi ryo ku gatatu karaneguye ubwicanyi bwabaye mu ndwi iheze muri miyanimare aho abantu barenga mirongo itatu barimo abakozi babiri b'ishyirahamwe ry'abagiraneza ry'abongereza save the children bishwe ubwo bwicanyi bwabaye buca ari noweli muri leta ya kayahe iri mu buseruko bw'icyo gihugu aho abaroberi baharanira demokarasi bamaze igihe barwanya igisirikare kigaruriye ubutegetsi ku nguvu mu kwezi kwa kabiri mu itangazo ryayo ejo ku gatatu inama ya oni ijejwe umutekano yarashimitse ivuga ko abakoze ubwo bwicanyi bakwiye gushengezwa imbere y'intahe basabye ko ubwicanyi bwose buhagarara vuba kandi ko agateka ka zina muntu kubahirizwa hamwe n'umutekano w'abasivile abarwanyi barwanya akagwi k'abasirikare bafashe ubutegetsi bavuze ko batoye ibiziga by'abantu barenga mirongo itatu byaturiwe harimwo abagore n'abana kwibarabara rikuru muri iyo leta ya kaya inyuma y'icyo gitero naho ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu oms ryaragabishije ko igwirirana ry'ubwoko bwa covid cumi n'icyenda bwa omikorone na delta biza imbere mu biriko biragandagura abantu batarafata urucancu umuyobozi mukuru wa oms tedros adenome gebreyesus yavuze ko mu gihe ubushakashatsi bwatoye incancu za covid cumi n'icyenda abafa bahitanywe n'iki kiza barushiriza kwiyongera mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri oms ryavuze ko hafi y'abantu bashika umuriyoni umwe n'ibihumbi amajana umunani ku isi ibi bitigiri byashyitse ku zindi miliyoni zitatu n'ibice bitanu z'abafuye ziyongereye muri uyu mwaka turimo tedros yaragabishije ko uyu mugera uzoguma wiyongera mu gihe ibihugu bitoja hamwe ngo bigwanirize hamwe icyo kiza akavuga ko hageze ko isi ikwiye gukingira abanyagihugu no gutsimbataza ubutunzi mu kuburinda ubundi bwoko bwa covid cumi n'icyenda bushobora kwaduka cyane cyane kandi no mu gusabikanya incanco ku rugero rungana mu gihe umwaka wa bibiri na uyu mwaka uri kurarangira tedros asaba yuko abantu bose ku isi boca hamwe bakagwaniriza hamwe ico kiza
aloyizi bigira imana urakoze kutugezaho amakuru yo hirya no hino ku isi inshuti zacu mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikire no kuri youtube instagram na facebook voa radiyo yacu naho ku maradiyo yanyu mu rwanda turavugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi ni ku mirongo migufi metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe perezida w'u Burundi evariste ndayishimiye ejo yaganiriye imbonankubone n'abaturage ku kibuga intwari i bujumbura yamaganye abavuga ko loni ariyo igomba kwemeza niba jenoside yarakozwe mu gihugu loni si leta y'uburundi leta y'uburundi ihamagarirwa guhana uburundi ni igihugu cyikukiye gihise amategeko kigendera ku mategeko nicyo nyine kiraba ingena amategeko ajya mu ngiro ubu yarenze ko agahanwa siho nizo aza guhanwa urenze ku mategeko naho abaturage batuye umukuru w'igihugu cy'u Burundi agahinda baterwa no kubura ubutabera umutegarugori wa paul rusesabagina arasaba leta zunze ubumwe za amerika kumufasha gufunguza uwo bashakanye naho muri repubulika ya demokarasi ya kongo umusirikare w'umukoloneli wo mu ngabo z'igihugu yaraye aguye mu mirwano hagati yazo n'umutwe witwa twirwaneho w'abanyamurenge mu ntara ya kivu y'epfo amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane ntimujye kure muri kumwe na thomas kamirindi umugabo wanjye yitangiye kurengera abantu amagana mu rwanda ubu akeneye ko tumufasha uko niko umutegarugori tasi yanarusesabagina yise ibaruwa ifunguye yanditse mu cyongereza muri kimwe mu binyamakuru bikomeye byo muri leta zunze ubumwe za amerika cyitwa washington post arasaba leta zunze ubumwe za amerika kumufasha gufunguza uwo bashakanye paul rusesabagina umaze umwaka muri gereza mu rwanda mugenzi wacu temistokle mutijima yadusomeye iyi baruwa ifunguye ya tasiyana rusesabagina aratubwira ibiyikubiyemo muri iyi nyandiko madamu rusesabagina avugamo ko umwaka umaze kurenga umugabo we paul rusesabagina wabaye ikirangirire kuva mu bihumbi bibiri na kane kubera filime hoteli rwanda ashutswe akavanwa i texas ndetse agateshwa icyerekezo yaganagamo akajyanwa ku wundi mugabane ngo ajye kuburanishwa uyu avuga ko icyaha umugabo we akurikiranweho nta kindi uretse gukoresha ijwi rye madame tasiyana rusesabagina agaruka ku mateka y'umugabo we mu gihe cya jenoside mu igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane aho avuga ko yakoresheje amagambo ye n'ubwenge akabasha kurokora abasaga igihumbi na magana abiri muri ubwo bwicanyi ndengakamere ko mu w'ibihumbi bibiri na gatanu ibyo byamuhesheje umudari w'ikirenga w'uwaharaniye ubwigenge utangwa na perezida wa amerika ku bwa madame rusesabagina binyuze muri icyo gihembo leta zunze ubumwe za amerika yahaye umugabo w'urubuga kandi nawe arukoresha agamije ineza muri iyi nyandiko ashimangira ko bwana rusesabagina n'umuryango yashinze bamaze hafi imyaka makumyabiri baharanira gutsimbakaza amahoro demokarasi ukuri n'ubwiyunge mu rwanda avuga ko umugabo we atahwemye kunenga ubutegetsi bw'u rwanda bumaze hafi imyaka makumyabiri buyobowe na perezida paul kagame ndetse ko rusesabagina n'abandi benshi hirya no hino ku isi batahwemye kugaragaza aho icyizere cyabo ku rwanda cyubakiye mu magambo ye umugabo we yabaye ijwi ry'abatagira kivugira aranguruye asaba ko mu rwanda hakwimakazwa iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu n'imitegekere ishingiye kuri demokarasi kugeza ubu bitaharangwa madame rusesabagina avuga ko nyuma y'aho ubutegetsi bw'u rwanda bunaniriwe gucecekesha umugabo we no kumukurikirana ku byaha bya politiki mu kwa munani kwa bibiri na makumyabiri ubwo butegetsi bwamushutse kugeza ubwo yinjiye mu ndege i texas agatangira urugendo rumuganisha ahantu we yari azi neza ko adashobora kuhajya ngo ahagirire amahoro ibyo avuga ko byakurikiwe no gufungwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko iyicwa rubozo no kumazwa igihe kinini afungiwe mu kato madamu rusesabagina kandi muri iyi nyandiko urubanza umugabo we yaburanishijwemo ku byaha by'iterabwoba ararwita ikinamico ryakinwe rigamije gucecekesha uwavuga ko yari uwari ku isonga mu kunenga ubutegetsi bya nyabyo avuga ko umugabo we yakatiwe igihano cyo gufungwa imyaka makumyabiri n'itanu kikajurirwa na leta y'u rwanda nk'aho kidahagije yimusabira gufunga ubuzima bwe bwose ibyo abona nk'ibidakwiye kubwe niba umugabo yarakoze icyaha icyo cyaha ni ukuba yarabaye impirimbanyi ya demokarasi n'uburenganzira bwa muntu madamu tasiyana rusesabagina avuga ko ubutegetsi bw'u rwanda bwakoresheje uburyo bushoboka bwose mu icengezamatwara hagamijwe kugaragaza umugabo we nk'umunyacyaha ko byageze n'aho buvuga ko filimi hoteli rwanda ibiyivugwamo bitabaye ari ibihimbano n'ubwo bwose ibihamya byabyo byari byaraganiriweho bikagibwaho impaka bikemezwa n'abanditsi n'abayobozi kugera no mu biro bya perezida wa amerika white house madamu rusesabagina avuga ko batewe imbaraga n'amajwi menshi hirya no hino ku isi akomeza kwiyongera asabira umugabo we kurekurwa uyu avuga ko ikibateye impungenge kuruta ari ubuzima bwa rusesabagina butameze neza burimo kuba abana na kanseri n'uburwayi bw'umutima ku bwa tasiya na rusesabagina niba imibanire ya amerika n'u rwanda ikomeye cyane ku buryo ubutegetsi bw'u rwanda bukwiye inkunga no kwizerwa mu mikoranire iyi mibanire iranakomeye cyane ku buryo yakoreshwa mu gusaba ubutegetsi bw'u rwanda kurekura umugabo we ku mpamvu zo kurokora ubuzima bwe agendeye ku magambo y'uwari perezida wa amerika george walker bush ubwo yashyikirizaga umugabo w'igihembo agira ati ubuzima bwe butwibutsa inshingano yacu yo guhangara ikibuko cyaza kose agasoza avuga ko yizeye ko leta zunze ubumwe za amerika itazibagirwa urugero umugabo we yatanze kandi izakora ibisabwa byose mu kumugarura imuhira iyi nyandiko y'umugore wa bwana paul rusesabagina mu kinyamakuru washington post ije ikurikira ubundi busabe bw'imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu n'abadepite haba mu nteko nshingamategeko y'amerika iy'ubumwe bw'uburayi ndetse n'iy'ubwongereza bwose busabira bwana rusesabagina kurekurwa agasanga umuryango we ndetse muri uku kwezi kwa cumi n'abiri itsinda rya bamwe mu badepite bava mu mashyaka anyuranye mu bwongereza riheruka kwamagana igenwa rya bwana johnson businge ambasaderi w'u rwanda muri icyo gihugu ibyo bishingiye ku ruhare bamushinja kugira mu ijyanwa rya bwana rusesabagina mu rwanda ubwo yari minisitiri w'ubutabera mu kwezi kwa cyenda k'uyu mwaka ubutabera bw'u rwanda bwakatiye paul rusesabagina gufungwa imyaka makumyabiri n'itanu mu rubanza afatwamo nk'uregwa mukuru nyuma yo kumuhamya ibyaha by'iterabwoba ibyo bishingiye ku bitero byagabwe n'inyeshyamba za FRN ku Rwanda mu bihe bitandukanye kuva mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani uwo mutwe ukaba ushamikiye ku mpuzamashyaka ya MRCD yari abereye umuyobozi mu burundi perezida evariste ndayishimiye ejo yaganiriye imbonankubone n'abaturage ku kibuga cyitiriwe intwari mu mujyi wa bujumbura bamutuye agahinda ko kubura ubutabera baramutakambira ngo abarenganure mugenzi wacu desire hatungimana yakurikiranye iki kiganiro adukorera iyi nkuru bwabaye bwa mbere mu burundi aho umukuru w'igihugu aremesha ikiganiro abanyagihugu imbonankubone bakabaza ibibazo byabo atakurya umunwa mu kiringo cy'amasaha atatu byagaragaye muri icyo kiganiro ko hari abanyagihugu benshi batuntuye ku mutima kubera akarengane bakorerwa nabo batunganirije abo ni bamwe bashikirije umukuru w'igihugu ayo bagowe n'agahinda kenshi kavanze n'amarira yari porokeye generale w'igitega yitwa nibizi janine icyo gihe bari bamubwiye bati uwo mugabo afite ubutunzi bwinshi ati kandi mu manza zose yaciyemwo ati yagiye akoresha amafaranga njyewe mpagaze imbere y'imana yanyuze n'ijuru nta dosiye n'imwe mfise mu gihugu cy'u Burundi banyagize imyaka itandatu bankora amadosiye remeranya ntacaha bantoyeko jewe rero nyakubahwa cyangusabye unsubize mu byose
nkaba nawe ndi umudandaza ndarangurira tanzaniya ndazana ikamyo y'umunyu ikobero umudekarara basanzwe bakorana nabo muri obere ndamuha arantunganiriza bayijeje iramanuka n'iri bujumbura imanutse n'i bujumbura niyo twerekana idokima baduhaye ngaho i bujumbura muri obere bashavuga ngo ni fobiyu nkabasaba yuko ubutungane ugomba ari umunyu wanje iyo rimoroke yanje iyo yagiye kugera iyi- iyi saha sinzi ibintu byanje iyo bize umukuru w'igihugu cy'u Burundi yasabye abanyagihugu gushengeza abo bose biyita ibihangange bakitwaza ico bari mu gukandamiza abanyagihugu ivyo bintu tubigwanye nimurinde reka turinde tugira umutima menyo twese abarundi tugiye hamwe nta gihangange kizosubira kubaho kuko ibihangange ni twebwe tugize ubumwe tugire ubumwe tubumwe umuntu wese atwononera abone ko ata kibazo afise mu burundi je nabibonye yuko twogira ubumwe n'urukundo n'abacamanza ntibosubira kurenganya kuko iyo arenganije umuntu ntiyosubira guhonyora mu bantu baca bavuga ngo wa muntu arenganya wa muntu arenganya wa muntu arenganya bose aca yiruka agahunga tugire ubumwe rero twumviranire ikigongwe umuntu arenganijwe tube turenganijwe twese ibibazo by'ubutungane byagaragaye ko bihanze cyane abarundi perezida ndayishimiye yamenyesheje ko nawe nyene abizi ko muri kahise ubutungane bwakoze nabi amenyesha ko imanza amajana n'amajana kugeza uno munsi itaracika acamenyesha ko iyo ngendo itegerezwa guhinduka bidatevye ku bijyanye n'imanza ubu twashaka kuba twihutire ku izacitse zibanze zije mu ngiro hanyuma duce rero tujya kuri za ziri nazo zitaracika tuzimare nazo nyine kugira ngo mu mu mwaka uza abacamanza tuzogerageza ibishoboka byose bakore ku buryo urubanza rushinzwe hatandwi zibiri zihera rutaracibwa abantu bave muri ntankana rimere neza mugana hariya bibaza ko imanza zizohera mu gihugu ari abantu ba murunturuntu nicyo gituma rero twebwe duca amazi dukomeze ubutungane kugira ngo tuze turabanguranya amatati hagati y'abantu ku kibazo naco kijanye n'inama nshingamateka na nkenguzamateka z'u Burundi zemeje ko mu Burundi habayeho nyabwoko ry'abahutu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana mirongo irindwi na kabiri nimba izo nzego za leta zibifitiye uburenganzira umukuru w'igihugu cy'u Burundi yishuye ati mu gitabo mpanabyaha cy'uburundi irahana neza ihonyabwoko ni amakungu aza kuraba niyo mucamanza w'uburundi nize abantu baba bihenderako oni si leta y'uburundi leta y'uburundi ihamagarirwa guhana uburundi ni igihugu cikukiye gifise amategeko kigendera ku mategeko nico nyene kiraba ingene amategeko aja mu ngiro uyarenze ko agahanwa siho nizoza guhana urenze ku mategeko sico gituma mubona mu gitabo mpanavyaha kera ntihahoramwo icaha c'ihonyabwoko icahoramwo ubwo bukirimo n'uburundi rero buzi ingene buzovyifatamwo siho ni izi ingene uburundi buzovyifatamwo abanonosoye amategeko bamenyesha ko Burundi atabubasha bufise bwo kwemeza ko mu gihugu habayeho nyabwoko umushingwamanza Vital Nshimirimana amenyesha ko abahinga b'ishirahamwe mpuzamakungu ONI aribo bakora amatohoza yigenga hanyuma iryo shirahamwe rikemeza ko mu gihugu iki canke kiriya habayeho nyabwoko ni icyaha gitegereza gutohozwa kikemezwa n'inzego zizwi ni inama ya bose y'abakuru b'ibihugu n'amaleta eh, y'umuryango wa oni iheza ikicara ikemeza iti hajya ahantu turabona yuko habayeho nyabwoko ubugira kabiri ni inama y'umutekano ya oni nayo nyene igizwe n'ibihugu cumi na bitanu ishobora gushinga ingingo ikavuga iti mu gihugu runaka harabaho nyabwoko byakorewe ba naka hanyuma ubugira gatatu ni amasentare mpuzamakungu iyo ariko arakurikirana abakoze ibyaha bikurikiranwa n'amategeko mpuzamakungu evariste ndayishimiye yasozera ico kiganiro yifuriza abarundi umwaka mwiza ngo bazorime bimbure baronke n'umusesakara bazoshora mu makungu amafaranga y'agaciro akenye mu burundi asubire kuboneka desire hatungimana kigali ijwi ry'amerika ubuyobozi bw'ingabo za repubulika ya demokarasi ya kongo buratangaza ko bwapfushije umusirikare mukuru ufite ipeti rya koronel mu bitero zagabweho n'abarwanyi b'abanyamurenge bibumbiye mu mutwe witwara gisirikare uzwi ku izina rya twirwaneho byabereye ahitwa kamombo muri teritwari ya fizi mu ntara ya kivu y'epfo mu burasirazuba bw'igihugu umunyamakuru w'ijwi ry'amerika vedasto ngabo yadukurikiraniye iyi nkuru mu itangazo umuvugizi w'ingabo za kongo muri aka karere majoro dieudonne kasereka yahaye itangazamakuru kuri uyu wa gatatu ijwi rya amerika rifitiye kopi avuga yuko igisirikare cya kongo cyongeye kwigarurira bimwe mu bice byo mu kamombo byari byafashwe n'abagwanyi ba twigwaneho bayobowe na koroneli makanika muri iryo tangazo majoro diedone kasereka yagaragaje yuko abagwanyi ba twigwaneho bishe barashe umuyobozi w'ingabo za fardc za brigade y'ijana na mirongo ibiri na kabiri koroneli yawunde cyembe nyuma baza kumutemagura igisirikare cya kongo muri ako karere gikomeza kuvuga yuko muri iyo migwano yatangiye kuwa mbere yaguyemo abantu cumi na batandatu barimo abasirikare bane ba fardc n'inyeshamba cumi na zibiri twavugishije umuyobozi wa twigwaneho koroneli makanika atubwira zimwe mu mpamvu zatumye bagaba ibitero ku ngabo za fardc nta gahunda dufite yo gutera frdc ahubwo ni uko ari gutera niba duteriye yaraje bwa mbere yica abantu ingagi nka aho bita ku kirumba nyuma none ikagaruka mu nzira yashakira yica abantu yita bungeri ijana inka ntabwo twabyihangane kubera kuko amadefensi yabo yose ibikorana mayimayi kandi inka zigenda zikagana amadefensi niyo mpamvu twebwe twarwanye dukurikiye inka inka zanyazwe bishe na bungeri nazo bavuga ngo baturanye mu kamombo ninde bahasanze rero nabere mu kamombo nazo nabesha ngo bishe ngo bande cumi na babiri ubwo se barabafite baba bashinguye ntabwo ariko bimeze kabisa bavuga yuko hari umukoroneri witwa yawunde mwishe murashe murangije muramutemagura twebwe ntitumuzi twarwanye n'abasirikare nimba yawunde yarapfuye ntabwo tumuzi kuko ntabwo ntabwo yari yari koroneri muri twirwaneho yari koroneri wa efadesi kandi ntabwo tumuzi kandi abapfuye wenda si wenyine wapfuye twari kumutema se ni ukuvuga ngo abapfuye babo bose baratemye igisirikare cya kongo gishinja twigwaneho ku kigabaho ibitero mu kamombo mu gihe mu kwezi kwa munani k'uyu mwaka twigwaneho nayo yashinje ingabo za fardc kuyigabaho ibitero mu bice bitandukanye bigize kamombo uturere tw'imisozi miremire ya teritwari ya fizi uvira na mwenga tumaze imyaka irenga ine twibasiwe n'imitwe yitwaje ibigwanisho y'abakongomani ndetse n'iy'abanyamahanga yicara yica ikanyaga amatungo igashimuta abantu ndetse igatwika n'amazu vedase ngabo ku bwararijwi rya amerika uvira mutara kivu y'epfo uyu mwaka urangira usize abatuye mu nkambi z'impunzi muri tanzania bari mu bukene bukomeye umunyamakuru w'ijwi rya amerika muri tanzania james jovin aratubwira uko byifashe mu gihugu cya tanzaniya habarizamwo ikambi zibiri arizo nduta y'abarundi na nyarugusu ituyemwo abarundi n'abanyekongo nyuma y'aho ikambi ya mutenderi iheruka kugarwa burundu muri uku kwezi turiko turasoza mu makuru dukura kuri zimwe mu mpunzi z'abarundi zituye mu nkambi ya nduta minsi yose impunzi zamira ku bugari hamwe n'ubushaza baronswa n'ishyirahamwe pam no mu minsi mikuru nuko nyene nta munsi wa rimwe bigira bakabukanirizwa bigatuma babaye mu buzima bubi nta ngera bamwe mu bahaye ikiganiro ijwi rya amerika aha batubwira uko biri muri iki gihe abandi bariko barahimbara mu miryango bizihiza iminsi mikuru yo gusozera umwaka w'ibihumbi bibiri mirongo ibiri n'umwe no kwakira umwaka mushasha w'ibihumbi bibiri mirongo ibiri n'ibiri ikintu ca mbere gusa ndashima ko noba ndahashyitse dukomeye n'umuryango ikigira kabiri ku bijyanye n'uko kumbure twahora tumeze nko mu burundi twanezerwa ugasanga umuntu aronka ngene yose umutuntu tukaryoherwa ariko ngaho ubuzima buragoye ntigikunda dufungura ibinyere dupokera kuko urabona ko atamuntu yemerewe no kujya guca agahera inyuma y'inkambi nuko kimwe gusa nuko dukomeye n'umuryango ko bisanzwe dukomeye ariko kimwe gusa ubukene ntitugira icyo twikora ko ntacyo twigeza ko iyo abandi barondera intuze mugabo tugira imana kubera umukubi uriho n'ubwoba nayo ahandi hajya abandi bagira ati turabe akanyama turye twebwe ibyo twarasezeye nta buryo dufise turaha turuko nyene ndavyimviye nca numva umenga ni indoto kuko nko mu Burundi nta na rimwe byashoboka yuko biba nk'uko umuntu yari yitegura akarondera igitoki agombye akakidandaza akaza kwicara hamwe n'abandi akanywa akayera akarya akanyama ariko ubu ntitukibishobora izo mpunzi zisaba amashami y'umuryango w'abibumbye ariyo haser yita ku mpunzi na pamu igenewe kubaronsa ibiribwa kubitaho no kubakabukaniriza kugira mu bihe nk'ibi nabo banezerwe kandi biyumve nk'abari mu gihugu cy'amavuko bikabafasha no kwibagira amagorwa bafise ni ukuri nasaba yuko botwongera indya bakadufasha kuko niyo fashanyo dufise kuba twebwe bunje ntitwoshobora dusabye yuko bodugwiriza indya bakatwongera bishoboka no kuri bobiduha ku kubera twebwe n'impunzi ntidushoboye ntitwoshobora ukuntu twogira ntitwosuma kandi atamahera tugira ku biharuro vya nyuma vyatanzwe na haseri itariki mirongo itatu z'ukwezi kwa cumi na rimwe impunzi z'abarundi zisigaye mu gihugu ca tanzania zirenga gato ibihumbi ijana na mirongo ine mu nkambi ya nduta hatuyemwo abarenga gato ibihumbi mirongo indwi nyarugusu ibihumbi mirongo itanu muri ico gihe mu nkambi ya mutenderi hari hasigayemwo impunzi majana abiri cumi na batatu nyuma y'aho bose bimuriwe mu nkambi ya nduta kuva mu nkambi ya nduta iri mu gihugu ca tanzania james jovni ku bwijwi ry'amerika hano muri leta zunze ubumwe za amerika perezida joe biden amaze hafi umwaka ku butegetsi yatsinze amatora ahanini abikesheje abaturage b'abirabura ubu ababirabura baravuga ko atigeze yita ku bibazo byabo nk'uko yari yarabibasezeranyije ni inkuru y'ijwi ry'amerika mugenzi wacu edi rwema yayidushyiriye mu kinyarwanda intsinzi ya perezida biden mu matora yo mu bihumbi bibiri na makumyabiri ayikesha ahanini abanyamerika b'abirabura bamutoye ku bwinshi ndetse bigatuma ishyaka rye ry'abademokarate ribona ubwiganze mu mitwe yombi y'inteko ishinga amategeko uwa sena n'uw'abadepite ariko muri iki gihe benshi muri abo bamutoye bavuga ko bababazwa no kubona ibyo umukandida Biden yabasezeranije mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri yiyamamaza bidashyirwa mu bikorwa nyuma y'umwaka amaze ku butegetsi joseph mico w'imyaka mirongo itatu n'itandatu ni umwe muri abo atuye mu mujyi wa silver spring muri leta ya maryland mu nkengero z'umurwa mukuru washington dc avuga ko yatoye biden ariko akagaragaza ko ahangayikishijwe n'uko nta kintu gifatika abona biden amaze gukorera abirabura akomeza avuga ko abirabura bakomeje guhura n'ingaruka zikomeye zatewe n'icyorezo cya covid 19 zirimo igihombo cyatewe n'ubukungu butifashe neza joseph mico yabwiye ijwi ry'amerika ko hakenewe inkunga yihutirwa mu kuzahura ubukungu n'imibereho myiza mu miryango y'abirabura agira ati dukeneye inkunga yihutirwa kandi none ibyo mico asaba ni nabyo perezida joe biden yakomeje kwizeza abaturage biganjemo abirabura ko ari byo azihutira gukemura aramutse atowe ibi byatumye icyo gice cy'abanyamerika kimutora ku rugero rwa mirongo icyenda na kabiri ku ijana nk'uko bigaragazwa n'ikigo cy'ubushakashatsi cya pew nubwo hari abamunenga kudakora ibihagije hari abasanga biden wigeze kuba visi perezida ku butegetsi bwa perezida barack obama hari byinshi amaze gukora ibyo birimo gutanga inkunga z'ingoboka z'amafaranga ku baturage ndetse no gutuma itegeko rigamije kuzahura ibikorwa remezo mu gihugu rishyirwaho umukono ni itegeko benshi basanga rizahanga imirimo myinshi kandi ihemba neza mu gihugu hose ni itegeko ryashyigikiwe hafi n'amashyaka yombi mu nteko ishinga amategeko hari abandi banyamerika ariko bavuga ko ibyo bidahagije aho bumvikanisha ko hakiri indi mishinga y'amategeko ikomeje kudindira mu nteko kandi yakabaye ikemura byinshi mu byifuzwa n'abatoye perezida biden iyo irimo umushinga ugamije korohereza abantu gutora no kubungabunga uburenganzira bw'umuntu ku matora kuzana impinduka mu mikorere y'inzego z'umutekano za polisi umushinga wiswe build back better ugamije kurushaho kuzamura imibereho y'abaturage n'indi abanenga perezida joe biden kudakora ibyo yabasezeranije babihera ku mvugo yakoresheje ashima abirabura bamutoye abizeza ko azabatura ineza bamugiriye kuri ubu ishyaka ry'abademokarate rya perezida biden rifite ubwiganze mu mitwe yombi y'inteko ariko hari abasanga ibi bishobora guhinduka amatora ateganijwe uyu mwaka y'abagize inteko igihe ibyifuzo by'abirabura byaba bitabonewe ibisubizo jatia royton umwarimu muri kaminuza ya virginie mu mujyi wa richmond agaragaza ko biden ashobora kuzatakaza amajwi y'abirabura mu matora ataha nakomeza kuboneka nk'udashyira mu bikorwa ibyifuzo byabo hari abandi nanone basanga nta byinshi ashobora gukora mu gihe abo mu ishyaka ry'abarepubulikani batifuza gukorana nawe Leighton Newlin wo muri leta ya New Jersey we yabwiye ijwi ry'Amerika ko ibyo Biden yagiye avuga mu gihe cyo kwiyamamaza yabivugaga yizeye ko azashobora kumvisha bamwe mu barepubulikani gukorana nawe uyu newlin yemera ko hari byinshi bitarakorwa ariko akirinda gushyira ayo makosa yose kuri perezida biden mu biro by'umukuru w'igihugu bo bagaragaza ko intambara zo kuzana impinduka mu mibereho y'abirabura zitararangira mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu naha amakuru yo muri aka kanya ahumurije mbashimiye cyane ko mwayakurikiye maze rero mugire umunsi mwiza umunsi w'ibyishimo murakarama
umwaka muhire